بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، برمسا سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جرة وهي فتح مكة بودة آه، كرسول عليه الصلاة والسلام أمة آه، هوازن كحنين تولك أبامه أكين أتشي دولة دبنه waan bakka sanit argamee fi lola saniif kana hundaa dubbannee ture barumsa dabre keessatti ama barumsa kana achirraa itti fufna orobbee jedhe bakkuma kaanitti dhaabane irraa orobbee jedhe itti fufna barumsa kana irratti ikhwaanii rabbiin injifannoo ummata muslimaatii kenne muslimni injifate jenne asitti maal barate barumsa gugurdaa ummanni muslimaa barumsi sun maal ka jedhu akka nasriin harka rabbii keessa jirtu ka namni humna ifiitiin beekumsa ifiitiin hidhannoo ifiitiin toytaa ifiitiin siyaasaa ifiitiin namni milkaa'uu hin dandeenye baratan waraanni muslimaa guyyaa san guyyaa guyyaa sanirra humna qabu seenaa isaanii achiin dura takkaa irraan dhufne waraana guddaa kuma kudha lamaati waraanni kuma kudha lamaa sun humna ifiitiif hidhannoo ifitti irkatee caphe dogoggora ifii argee yoosuma gama rabbii deebi'ee nasriin ta rabbii tahuu ragaa bahee itti amanee yoosuma ammallee rabbiin guddaan tumseef yoosuma rabbiin guddaan tumseef rasuulli alayhi salaatu wassalaam eega barumsa guddaa kana fudhatanii ummata kana cabsanii injifataniin booda horii isaanii guddicha armaan dura dubbanne san booji'aniirra eega horii san booji'anii bakka takkatti walitti qabanii murteeffatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana baqate kana faana deemu murteeffatan waraanni akkuma armaan dura dubbanne karaa sadii baqate waraanni kaafiraa kuma digdamii shan bakka sadiitti wal qoodee baqate harkirra guddaa ka dura taa'an isaanii maalik ibnu awf illeen keessa jiru magaalaa xaa'ifitti baqate waraanni hagni tokko naannoo naklaa jedhamtutti baqate waraanni hagni tokko immoo naannoo awxaas jedhamutti baqate waraana xixiqqaa lamaan kana duula gabaabaa itti erge rasuulli alayhi salaatu wasalaam faana erge akkinni achi ifsirreessee asin deebine waraana guddicha ammoo ifii rasuulli alayhi salaatu wasalaam faana isaanii hordofe osoo jalaa baqatan xaa'ifitti galan jechuu rasuulli alayhi salaatu wasalaam duula bahne gagara xaa'if xaa'ifiin tun magaalaa isaaniiti warra sanii magaalaa saqiif magaalaa kabajaa guddoo qabdu biyya arabaa san keessaa magaalaan lamaan irra gugurdoo ta'e irra beekamtu makka af xaa'if sanamni araba keessaa irra guddaa magaalaa san keessa jira laat ka jedhamu gosti naannoo achi qubatu sunis hawaazin keessaa warra saqiif warra haalan humna qabu kanatti duule rasuuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam duula kana yeroo deeman waraana kuma kudha lamaa wajjiin ka injifannoo hagam geettu injifatee makkaa harkaddeeffate waraana kuma digdamii shanii ka isaaniif qophaa'e san barbadeessee addaan balleesse boojuu qiyaasa malee guddoota ammariif nu dubbanne san booji'ee ol kaayatee sanii wajjiin ammallee duule deeme waraanni akkasumaan karaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam amma deemaa jiran kun karaa xaa'if karaa xaa'if kana yeroo lammataatiif deeman rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam asiin dura waggaa kudha tokko dura guyyaa sanirraa waggaa kudha tokko dura karaa kana bahan gaafa san ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haalan miidhama keessa jiran haati mana isaa khadiijan duute abbeeran isa abu xaalib du'e qureesh rakkiftee itti kaate amantii rabbii oofuu dadhabee ummata xaa'if gosa saqiif jedhamtu tanatti cinaa galee na qarqaaraa jedhanii karaa kana dhufe arda ammoo gaafsan miilan deeman waan yaabbatan takkaillee hin fudhanne isaaf kaadima isaanii zayd ibn haarisaa qofattu wajjiin deeme ardha ammoo waraana kuma kudhanii lamattu karuma sanii beeka karaan ammoo karaa waggaa kudha tokko dura rasuuli rabbi qofaa ifi kaadima ifi tokkicha qofaa wajjiin karaa isaan deeman miilan deeman amma yaabbi'iin waraana kuma kudhanii lamaa keessa taa'anii akkasi duula deeman subhaanallah rabbiin abbaa fedhe ulfeessa abbaa fedhe ol fuudha rabbiin nama waggaa kudha tokko dura sadarkaan isaa sanii waggaa kudha tokkoon booda rabbiin sadarkaa kanaan gahe jechuu karuma dur deeme sanirra deeman rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wallaahi yaa ikhwaanii karaan sun yaadannoo gugurdoo qaba meelaadha yaada rasuula rabbii so bira jiraanne yeroo san gaafanne akka waan rasuulli rabbi nama guyyaa waggaa kudha torba dura karaasa wajjiin deeman saahiba isaa hibbu rasuulillah jedhan jaalallee rasuula rabbi jedhanii zayd ibn haarisaan zayd yaadatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam zaydin guyyaa san rakkoo hagas geettu keessa karaasa wajjiin deeme rasuula wajjiin deeme ardha rasuula wajjiin jira hin jiru zaydi rasuula wajjin hin jiru ardha maal tahe zaydi waggaa tokko dura du'e karaa rabbii keessatti shahiida tahe dura taa'a waraanaa fuudhe waraana asii fuudhe mu'ta biyya ruumiin lole achitti shahaadaa argate waggaa tokko dura ardha rasuula rabbii wajjin hin deemu zaydi jannatatti rasuula dura dabre saahiba isaa jaalallee isaa achitti eega rabbiin jannata keessatti isaa waliin qabe nullee isaani walitti nu haa qabu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo karaa san deeman waan hedduu yaada ta'aa deeman waan isaan yaada ta'aa deeman sanirraa tokko ummata xaa'if ummata xaa'if ka rasuulli kabajaa hagam geettuun dhugaa akkan bareedduun kara kalimaa haqaatiin itti dhufanii na qarqaaraa abboo miidhame dacwaa rabbii tan ergaa rabbii kan qureesh diddee na qarqaaraa harka na qabaa jedhaniin harka jalaa darbanii arrabsanii afaan baddu dubbataniini afaan qofa'aa miti dhaanan dhaga'an qo'an ardha rasuulli isa, isa laafaa sanii miti isa ka huna qabu dhufaa jira namni guyyaa san ijoollee camr ibnu cumeyr ka jedhamu dura taa'aa biyya xaa'if san maangudicha camr ibnu cumeyri jedhama jara saa lama sadiitti dhaqan rasuulli alayhi salaatu wasalaam sadeen keessaa tokkotu amma mootii biyyaa tahee jira amma yeroo ardhaa tana kudheen abdiyaaliil ka jedhamu abdiyaaliil ibnu camr ibnu cumeyr abdiyaaliiliin sun guyyaa waggaa kudha tokko dura gaaf rasuulli itti dhufee aboona qarqaar jedheen san waan inni jedheen beeytu akkamuman rabbiin si ergata jedheen wallaahi yoo rabbi ka dhuga'an si ergatu taate kaaba rabbii tana dhaqee cabsa jedheen rabbuman si ergate kunuu balleessaa ham geetudha rabbi si ergatu nu as jirra akkami si ergate jedheen rabbisaa dhalaalame subhaanallah isa santu ardha bulchaa biyyaati isa santu lola dhufee lola warra digdamii kuma digdamii shanii ka Huneynit argame kana keessa jira har'a baqate keessaa caphee gojola ifitti galee gojola hidhatee achi keessa taa'ama kana yaadata rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam wani biraas rasuuli rabbii yaada ta'aa deeman mucaa diqicha kiristaana addaas ka amantii islaamaa fudhatee muslima ta'e sochii rasuulli deemsa rasuulli deeman sanirraa namni warra xaa'ifirraa muslima ta'e tokkicha gurbaa hanaa calla jira addaas addaasii kana yaadatan addaas waggaa kudha tokko dura muslima ta'e eessatti maayyii aanee isaa namuun beeku warri siiraa tokkolee hin dubbanne addaasimmaan kun garami booda aane achirraa baqatee rasuula bira dhufemo hin dhufnemo osoo waliin argin du'emo arda guyyaa kana hin jiramo namuun beeku garuu rabbiin guddaan ni beeka nutti hin beekne male addaas eessa dabre isaa rasul rabbiin guddaan ni beeka kawan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo karaa san bahan yeroo karaa san bahan laga guddicha isaan keessa bulanii jinniin itti dhufte qur'aana caqafte qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljin ka ummanni sun dhufee muslime amantii islaamallee ummata jinnii keessa facaasee dacwaa rabbii oofa'aa jiru bakka warri sun itti islaama tahesan yeroo keessa bahan rasuuli rabbi warra san yaadatan osoo deeman xaa'ifitti kalaayanii xaa'if osoon seenin dura kiiloomeetirii shanaan takka yeroo achi kalaayan oorruu gudditti guyyaa san isaan warri xaa'if dhagaa warra xaa'if qo'uun jalaa haga baqatan osoo baqatan jalaa oorruu isaan keessa seenan oorruu cutbaa ibnu rabiicaatiif oorruu sheebaa ibnu rabiica ta addaas keessa hojjetu isaan dhufanii muka jala taa'an tatimira ohii achitti erganiif oorruu tana yeroo bira dhufan jarasan lamaan yaadatan addaas yaadatan eegasi cutbaa ibnu rabiicaatiif sheybaa ibnu rabiicaa yaadatan cutbaaf sheyban lachuu badritti du'anii eela boolla qaliiba badrii keessa jiran yaadannoon guyyaa san rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yaadacha adeeman yaadannoo ajabaati yaadannoo ajabaati wallahi osoo akkasitti bahara san keessa deeman yeroo bakka maleekan rabbi itti dhufte malaku jibriil itti dhufe malakul jibaal itti dhufe ummata kana gaara lamaa waliin dha'ee balleessa naa hayyami jedheen kasiin hayyamu waliin hin dha'in hin balleessin hin fixini rabbiin amansiisuun mala yoo isaan amanuu didanillee ijoollee isaanirraa namni tokko amantii islaamaa qabatun mala dhiiska inni jedheen yeroo bakka san dhufan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam san yaadatan yaadannoo ajabaa qaban karaa san irratti rasuuli rabbi osoo deeman egaa magaalaa xaa'if dhufan yeroo magaalaa xaa'if dhufan gosti tun gosa jabdu horii isaaniitiif qabeenyi isaanii guutuma takka jiruun irraa fudhatame warri hawaazin waraanni isaanii guddichi kuma digdamii shanii kun nama torbaatama qofat irraa du'e kun guutuun akka jiru nagaa qaba namuu maali yaadagaa akkuma sahaabaaf rasuulli dhufaniin warri sun gabbahaniitu lola takka aanamni addunyaa gubbat hin argin argamsiisu sahaabaleen sanumaaf qophaa'anii dhufan garuu yeroo isaan dhufan warri gojola fi hidhateetuma keessan gadi hin bahan jara na gabbaha wal lolla hi'o gabbaha hi'o dubbii dhufte amma waraana amma hiikkatee buluu qaba waraanni gaa hiikkatuu san irratti hayyuun muslimaa gaa waa'ee lolaatiif kaartaa lolaa yoo dhufu sahaabaa keessaa namni irra hayyuu ka irra aalimaa xibaab bin ulmundir xibaab dhufee kaartaa kaa'ee bakka xiyyi isaanii nun tuqne kanu ammoo irraa arguu dandeenu ka waan alaatti dhufu irraa dhoowwuu dandeenu waan keessaa bahaa harka qabatuu dandeenu bakka tana laalee qubsiise waraana cirra rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam cirreecha takka hayyuu muslimaa kan hujii beeku kaan salmaan wilfaarisii isaan hujii hojjedhu jedheen maal hojjeta minjaniiqa hojjedhu jedheen ka dhagaa darbu guddichi kan manjaniiqa qopheesse salmaan manjaniiqa hojjetee qopheesse manjaniiqa qofaa miti muka biraa ka dabbaabaat jedhamu kana hojjete ammallee mukni kun maal manjaniiqa kana ooftee gojola kanaan dhoofta gojola kana kaleessuu si barbaachisa warri ammoo gojola sin kaleessu xiyyaan si dhawa maal barbaachisaree muka guddaa ijaaramee akkana jiru ka waraanni jalatti dhokatee deemu xiyya achii dhofte mukuma kana buuti malee naman dhooftu waan akkanaa ijaare zamana sanitti waan waan guddoo osoo deemu waraanni jala seenee gojola kaan dhawuu eegale jalaan osoo dhawan caphuu gaye yoos warri hawaazin warri xaa'if ibidda sibiila baksitee waan akkam oow'aa sibiila kana gubanii gubanii isaa akkam oow'u achirraatti gajjigsan waraanni kun guddoo gubate guddoo miidhame yeroo baay'ee itti filaalanii dadhaban yoos rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ajaja baasanii maal jedhan ummata kana addaan cabsuu barbaadan rasuulli alayhi salaatu wassalaam kamiin addaan cabsan namoota ergarama qabu ka amma jaalalaan qalbi'iin biyyisan keessatti nama wajjiin hin hojjanne namoota akkana kana ifit as qabu barbaadan maal godhan namni gabraa gabrichi abdiin jechuun gabrichi ka bilisan tahin ka namaa hojjatu ka ummata san keessaa baqatee nutti dhufe bilisa isaanii bilisoomsina jedhee ajaja baasan dubbiin tuun himamnaan namoonni bifa sanii sun baqatanii jalaa dhufuu yaalii godhan nama digdamii fi sadiittu jalaa baqate warri kun xaa'iif keessaa baqatee haadan gojola irraa gajjigee dhufee sahaabatti dhufe warra kanarraa tokko abubakra ababakraa nama jedhani kana abubakar siddiiq inni abaabakraa nama jedhamu rasuula maqaa kanatti baase abbaa haadaa jechuu warreen kun bilisuma yoos godhamanii egaa beeksisa kennan infoomeshina wahii waan achi keessa jira ummataa himan wanni isaan himan maal jedhan akka ummanni magaalaa xaa'if kun lola dheeraaf qophaa'e ka wanni nyaataniif ka dhugan waggaa tokkoof isaan gayu amma kun waan jabdu waggaa tokkoof isaan gaya amma itti seenuu hin dandayan waggaa tokko haga dhihan irraa dhume bishaan irraa dhumanii isaan gabbahanii waraanni muslimaa akkana taa'ee ciisee eeguu hin danda'u waan malaatiim tun waa hedduu ufuu waan malaatiifiti tokkoffaa waraanni muslimaa kun akka waraana zamana keennaa kan akka sirriitti hin fakkaanne waraana zamana keennaa kun ummatarraa haga gabaabaa tokkotti waraana ummanni bal'aan kun barsiisaa kun qotataa kun daldala ta'a nagaan hojjetaa miti waraanni zamana sana akkasii miti namnummaa muslimaa hunduu akka jiru waraana jechuun namoonni ardhamma lolaaf dhufee as jiru kun ummanni muslimaa hagasuma nama haga gabaabaa tokko ka madiinaa keessatti hafee madha ijoollee nu ijoolleef magaalaa eeguuf hafe malee nama fayyaa hin qabne ka deemuu dadhabe malee hagni kun guutumata akka jiru waraana kan ummanni muslimaa guutumata akka jiru jiruu fi dhaabee daldala fi jiruu fi oorruu fi waan mara dhaabeetuma waggaa tokko taa'ee gandana jala taa'ee asii gandamana eegaa bulaare waan malaatiin ture lammata gosa baay'eetu amantii islaamaa amma seene gostun martuu barsiisaa nama amantii barsiisu amantii isaanii tana jabeessu amantii isaanii tana amantii keessa facaasu kana barbaada gosa baay'ee sila amantiin hin dhaqqabin tana hundoo nama amantii deemee itti geessu barbaada waan guddoo jira ka sahaaban hojjetuu bar danda'an ganda xaa'iif kana jala taa'insa isa eeguu miti kanaafuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hayyuu tokko nama hayyuu yaamanii mari'atanii hayyuun isaan guyyaa san mari'atanii sun maqaa isaa yoo isinii hime isin ajabsiisa namni sun nawfal ibnu mucaawiya daylamii jedhama nawfal ibnu mucaawiya addaylami nawfal ibnu mucaawiyaan kun ikwaani yoo ka beektan taate dura taa'a jaarsa banii bakriiti banii bakrii sana beektu isin baniin bakrii ta kuzaacatti duultee kuzaacaa kacbaa keessatti fixxeeysi wannummaan lola kaaseyyu ka rasuulli itti duulee makkatti duuleefiyyuu lola saniif haaloo warra saniif bahuuf warra eenuuf kuzaacaa ka dagaya rasuulaa fudhate bakrileen ta dagaya quresh fudhatte bakriisantu kuzaaca duulee kuzaaca fixee jenne qureeshillee wajjin dhaabatte laalme inni kun kayoo abboo rabbii kan kee sodaadhu noofal kacbaa keessatti naman fixin jennaan rabbiin jiru jedhe yoom ji'a sadi dura wanni kun beeka guyyaanin akkana jedhe ji'a sadi dura ji'a sadiin booda muslima tahee أرض رسول ربي يامي عليه الصلاة والسلام إسام مريئتي ملالا بكتن قرص قد دائل من ماتي تأتي لم نكون سبب ما سال لالي قرص سال لالي دابا سال لالي يو أما دوغان إيمانك أباتي أما تقوفو دندت duraan akkam jira waan guddoo miti ammatti akkam jira ka dursi wajjiin jiru ka amma hammaatee irra bada ka dursi wajjiin hin jirre faallaa kan keetii diina keetii ka amma qajeelettu irra gaari isa kana yaamee mari'atee waan nama ajabsiisa wallahi eenyumee addunyaa gubbaatti namni tokko diina kan kee ka dhufee magaalaa cabse ka sababaa isaati ati duulte isa cabsite cabnaan harka kennatee sitti aman eenyuttu aangoo of kabajaa tokkollee kennaafiyyuu rasuula rabbii malee alayhi salaatu rasuulli rabbii haaloon beekan haaloon mitoon isaan deeman ifa haqaan deeman amantii facaasa dhugaa rabbii tana bakka mara dhaqqabsiisanii nama tokkollee irraa haaloo bahuu miti haaloo namarraa bahuu miti maal jedhan duuba mari'ateen rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo hunda akkas godhan rasuulli laalme sahaabaa keessaa namoota amr ibn alcaas ji'a lamaan booda amanee inni ji'a lamaan booda dura taa'a waraanaa godhee erge hagamta akka nama kassabatu khaalid bin walid yeroo baay'ee dubbatee maal jedha rasuulli rabbii jedha alayhi salaatu wassalaam eega an amanee amantii islaamaa qabadhe nama tokkollee na duran dursine jedhe nama hundarra ana dursa amma takka'a rasuulli eegan amane murtii takka murteeffan dhedhe naan mari'atu male khaalid jedhaa beeka dubbii tana amma wanni kun dhugumaan qalbii khaalid keessaa wanni kun dhuga akkasin itti dhagayame khaalid ammoo dubbiin akkasii miti warra khaalid irra fadli qabu gurda jira abubakar siddiiqi jira umari jira usmaani jira aliyi jira zubeyri jira xalxa jira dhiira jira abu ubayda jira abduraxmaan bnu coofi jira bilaali jira warroota rasuuli qajeela mari'ataan ulu jira garuu kabajaa kabajurraa itti fakkaatti akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama hundarra isa kabaju itti fakkaatti ati waa hoggaana taate akkasi barbaachisa jechuudha nama kana hundayyuu kabajjee bakka gooteefi bakka kenniteefi haga namni hunduu nama hundarra na kabajjaa si yaadu takka sallallahu alayhi wasallam rasuula rabbiiti nawfalii kaa yaame nawfal mana nu marsinee jirru kun waggaa tokko waan nyaatanii waan dhugan hin qaban jedhani gadi bahanii nu loluun barbaadanii achuma keessa taa'anii akkasi ciisuu barbaadanii maal malli jedhee gaafate yos hayyuudhe mala kennate malli kiyya jedhe yaa rasuula rabbi ummanni kun jedheen jeedalloo boolla keessa jirtu jedheen jeedalloo boolla keessa jirtu jedheen yoo huloo dura teettee sabrii dheertuu qabaatte ima qabda jedheen yoo dhiiftee biraa deemtillee jeedalloo isin miitu jedheen yoo biraa deemte sin miitu jedheen amma kun jecha bareeda yoo dura teettee yeroo dheertuu sirraa fudhatti ammoo ima qabda jedheen yoo biraa deemte ammoo takkallee sin miitu hayya waan nama miine maal godhanii isiif jedhanii yeroo balleessarre eegisiin nama miine maaliif yeroo balleessan hin jirtu yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam umar ibnu khaxaab yaame mari'ateeni lallabi jedheen bor guyyaa ni deemnaa jedhi ummata lallabii bor imalaaf haa qophaayu namuu jedheen umar lallabe sahaaban dallanan keessattuu warri dardaraa akkamitti osoo ummata kana cabsine hin qabatin akkamitti dadhabne biraa deemna dallane namni baay'een dallane dubbiin tun hin taaneef rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam diktaatooraa miti sahaaba fiitiin mari'atan waraana fiitiin mari'atan yoo waraanni waan tokko jaalate dirqama ittiin godhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam mari'atan waraanni dinnaan hayyaa borin lollaa labsaa jedhamu borin lollaa borin lollaa lolaa qophaa'aa jedhan namuu gammadee taa'e borum ta'a rabbiin qaddaree gojola san cabsuu yaalii godhan warri illeen qajeelumatti xiyyaan gad darbatee akka badaa namni hedduun hedduun hedduun madaa'e osoo nama tokkollee warra irraan ajjeesin warri gojola keessa nama gojola keessa jiru ajjeesuu hin dandeettu ati dhawuu hin dandeettu wanni kan keen geettu si isaan ammoo gubbarraa si darbanii dhagallee yoo gad darban sima dhaqqaba yoos namuma doofii guurratee deebi'an galgala geennan umar lallab jedheen ammallee bor in deemnaan godaannaa jedhi lallabi jedheen lallabnaan namni hunduu hayyee hayyee jedhani gammadan borum ta'aagaa namu fa'atee deemsaaf qophaa'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wasallam dhaabatanii seeqatanii koflan rasuulli akka waraanni itti qophaa'ee deemsaaf maal amma kaleen didan har'a ammoo isaantu jaalata eega hadhaa isii arganiin booda jechuu namni gariin duratti waa rabbiin garsiisa waan tokko rakkoo dhufaa jirtu duratti yaadee abbaa waan kun nuun taatu akkana akkanaadha gariin ammoo eega rakkoon tun dhuftee nafa tuqxe beeka amnan bal'aan akkas rasuula alayhi salaa salam dura galteef akka bu'aan tokkollee as keessa hin jirre waraanaa ammoo eega dhufee madaa'e arge eega madaa'e arge akkasitti gaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam irraa deebi'e eessatti deebi'e bakka boojuun jirtutti deebi'e booduu jeclaanaa bakka jedhamtu achi jirti achi deebi'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam achee san taa'an guyyaa kudhanii hagam bakka boojuu san bulan rasuulli waraanni guutuun boojuu tana maal godhuu hedaa rasuula hin beekne maal godhuu hedaa hin beekne achuma taa'an رسول عليه الصلاة والسلام maal barbaada rasuli alayhi salaatu wassalaam akka ummanni boojun kun irraa booji'ame ummanni hawaazin kun dhufe dhugaa argee amantii islaamaa qabatee horii fiitiif ijoollee fiitiif dubartii fi oofatu barbaade saniif qooduu dhabe rasuli alayhi salaatu wassalaam garuu gaa guyyaa hagam eegee dadhabe nam tokkollee hin dhufu hin jiru yoos rasuulli horiin kun horii xiqqaa miti qooduu murteeffate rasuulli alayhi salaatu wassalaam boojuun tun ikwaanii bakka lamatti baati boojuun harka shanitti kaayanii afur ka waraanaati dhibbarraa saddeettamni ka waraanaa jechuu dhibbarraa digdamni ammoo ka mootumma'aati dhibbarraa saddeettama waraanaa san rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana hundaa kenne namuu gaala lama lamaan ga'e harka dhibbarraa digdama hafe kaan hoo namoota haga tokkoo kenne namoonni kun namoota akkam namoota amantiin islaamaa qajeelatti qalbii isaanii hin seenin ka ammoo biyya isaanii harkaa qaban ka yoo isaan heger biyya galanii muslimatti harka ka darban taate kaafira biraatiin wal qarqaarsifatan taate rakkoo fiduu dandayan namoota akkanaa kana hori in bitan rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota kanarraa ka dura rasuli rabbii kenneef aba sufyaan abi sufyaan waggaa jahaaf dura taa'aa qureesh makka isa guddoo salphate waggaa dabre kana keessa guddoo miidhame kabajaan isaa guddoo gabbuute asii imala deemee madiinaa dhaqee nama wajjiin dubbatu dhabe salphina guddaa osoo inni waraana fi qopheessee lolaaf hin qopheessin inni dooyaa deemu dhufanii qaban akka inni sehatinitti islaame biyyi isaatiif waraanni isaa guutumatti harka kennate qureesh guddoo dallansuu itti qabdi guddoo miidhame isa kana rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qarqaaruu barbaadan fayyisuu barbaadan qalbii isaanii tama dooftitan osoo rasuli hin dubbatiniin ammoo inni itti dhufe rasulatti alayhi salaatu wassalaam yoos maal jedheen yaa rasula rabbi arabarraa namni irra horii qabu har'a ka irra dureessaa sihii jedheen horii harka dhibbarraa digdamaa ka mootummaa kanattu ka rasuulatti ilaale inni kama rasuulatti inni ta'an mootummaa rasuula rasuulli inni maal jechuu barbaade ka horii kana waarraa kennaniif barbaade rasuulli beeke ammoo hagan barbaadda hoo hagas fudhadhu hin jenneen haginni afaaniin qajeela bahee kadhatu barbaade itti dhiisee firraa seeqatanii irraa callisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos achi deemee as deebi'ee aboo rasuulli nama horii tajamuu miti horii kana heger nama biraatii kenne eega horiin kun qoodamee dhume seenaan attaati dhaqee kadhadhe hoofiin jedhe feeya rasuula rabbii jedheen naa kenni jedheen horii abi sufyaani beeka araba keessaa yeroo sanitti nam irra kabajaa qabu yaa rasuula rabbii horii naa kenni jedheen inni yeroo horii naa kenni dhuun egaa xiqqoma magaala shanaan takka jahaan takka re'ee digdammaan takka uma akkanaa na eegi yoos rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam ajaja fi baasan eennutti baasan eennutti baasan abbaan diinaggee muslima bilaal subxaan allah bilaal ikhwaani bilaal bilaal bilaal waggaa digdama dura innuu hori akka hori gurgurama gurraacha gosa takka hin qabne nama tokko hin qabne is keessa qureesh gurgurattee hojjechiifattu isa san rabbiin guddaan amanti'iin isa ol fuudhee dura taa'aa diinaggee godhe ministeerri diinaggee isa rasuula rabbii maal jedhe yaa bilaal jedheen abaa sufyaanii kana gaala dhibba tokkoo kenni mallaqallee owqiyaa afurtamaa kenniif jedheen allahu akbar ka kenni bilaal ka kennaniif mootii arabaa yeroo tun murteeffamtee fi gaala dhibba ifii fudhatee zahaba kaanillee fudhate meeta kaan tiibi ammallee garaa nyaatte yaa rasuula rabbi gurbaan kiyya yaziid inilleen horiin barbaada yaa rabbi yaa rasuula rabbii kenniif jedheen ilma fiitiif kadhataa bee gurbaa isaa yaziidiif kadhata ammo ilma namaa laalame rasuula rabbi ammoo laala subhaanallah namati amma horii dhibba gaala dhibba kenniteefi gaali dhibba kun beekaa zamana asirratti yaa ikhwaani nama makiinaa dhibba sii kenne beekaa gabaabinnatti gaala dhibba jechuu hiigasan araba keessatti makiinaa dhibba akka zamana kennaa kana konkolaataa dhibba tokkoo sii kenne jechuu meeta hagam gayu kana ooqiyaa afurtamaa kenneef durummaa jechuu hiyyummaa keessaa bahe namni hagas kennaniif ammallee deebi'ee osoo wanni kun ummata waliin gayin ilma kiyyaa yaa rasuula rabbii naa kenni ke jedhu ilaala ilma namaa garaan isaan guutamu rasuulli rabbi hoo alayhi salaatu wassalaam maal jedheen bilaal jedhen ammallee ilma isaa yaziidi gaala dhibba tokkoo kenniif jedheen subxaana allah سبحان الله والله إخواني وأنا وجب سيسا أوقياء فرطما اللي كن نفجرين حق أبا كن تكن كن نفجرين قرب اللي نفوني ديبي أما اللي يا رسول ربي قرباك يتقوت في معاوية في يا رسول ربي سلي وأنا كن كيفيك نرى هو كن في هوسلا كنوا عندي كامتي الله المستعان الله المستعان إخواني لا لا بأدنيا المكية معوية وأنا كني يا رسول ربي ما الجد أما يا رسول ربي لا لا إخواني وما جباتي برتم يا بلال جد كني في جد معاوية اللي حق أبا كنتي والله أنا جباتتهم وري أبي سفيان نمس دين gaala dhibba sadii meeta ooqiyaa dhibba tokkoof digdama fa'atanii godaananii galan maanguddoon arabaa hundi waliif himte amma maal jedhan ardha jedhan araba irraa namni hafin jiru ammaas cicha dhaabatan ammoo ardha namni gabbu'e araba keessaa umrii isaa olin ka'u jedhan namni rasuulli waan gaarii kennee fi akka gaarii ol fuudhe abadaa araba keessatti ol fuudhame namuu hamma yaalii haa godhu jedhan waa argatu yoos hakiim ibnu xizaam rasuula rabbii dhufee gaafate gaala dhibba kenneef deebi'ee ammallee rasuula rabbii naa dabali jedheen dhibba biraa kenneef ammallee rasuula rabbii naa dabali jedheen subhaanallah subhaanallah subhaanallah dabalaafi jedhe barsiise ammoo beeki jedheen xiza حكيم حكيم الحزب كان صحابة قد مخضرم ورا وقا جهاتما أمريسا كفر رجراتي جهاتما براء أما اللي إسلامنا رجراتي راوي حديثاتي حكيم بن حزام رسول ربي برسيسه هريم كن يواتن قلبي قوفتون osoo ittiin bololin fudhatte rabbi barakaa keessii kaaya yoo itti bololte ammoo rabbi si harkaa gubaa waa takka barakaan argattu jedheen yoos haga duraa kennaniif dhibba kaan fudhatee waan achiin booda dhibba lamaan kaan ifirraa deebisee kakate duuba wallaahi jedhe yaa rasuula rabbi eegana akka nama tokkorraa waan fudhanne jedheen guyyaa saniin booda takka ah hakiimi ilma namaa tokkorraa waan fudhanne jedhan hattaa zamana booda kaamu amantiin islaamaa tun guddoo facaate horiin guddaan argame nama maraahuu mindaan barreeffame mindaa kana hundaan diite takka an fudhanne guyyaa tokko mindaa jedhaniin takkaa ilma namarraa waan fudhanne saniin booda hakiim ibnu hizaam eegasigaa ikwaanii qalqiin guutuun akka jiruun safwaan ibnu umayyaa fudhate akkasuma gaa haaris ibn haaris ibn kaldaa ka jedhamu fudhate namni hedduun akkasi guurrate gaa isin gabaabinnatti ummanni amantiin islaamaa qalbii isaanii qajeelatti hin seenin ka ammoo abookiroo biyyaa jajjaboon biyya keessatti bebbeekamoo hunduu horii fudhate walii gadi haa fudhatu malee kun dhibba fudhatee kun shantamu fudhate akkuma walirra angoon isaa geettu walii gadi kenneef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti horiin sun qoodamee dhume hundisaa yoo sigaaree ilmi namaa hoquufa ka horiin qoodamee dhume dhufee rasuulli rabbii keessaa waa tokkoon fudhanne beekaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam namu namu maal barbaade waa argatu horiin dhume harkaan itti deeman egaa rasuula rabbi yaa rasuula rabbii naa kenni naa kenni naa kenni naa kenni naa kenni osoo dhiiban osoo dhiiban ويا رسول ربي رابوسا akkasitti gaa ikhwaani horiin kun yeroo qoodame akkasi qoodame namoota muslimaa ka amantii tana keessatti rakkoo guurdarra bahe ka amantii tanaaf qajeelat hojjate ka lolumarraa boodaa ka huneyni kanayyuu yaamamee deebi'ee lola seenee kaafira cabse warri kun horii guddaa kanan arganne ama rasuulli alayhi salaatu wasalaam waa lama wal bira kaayan nama haqa qabu ka amantii tanaaf hojjate kana ardha dureessee qarqaaramo akka rakkoo keessaa inni bahu godhamo moo nagayaaf gadhaabatiinsa biyyaa bita mallaqaani namoota haqa qabu kana qarqaaruu waan gaari nagaya islaamaa kana bituun ammoo waan maama maraa oliiti biyyi tun nagaa argattee gad dhaabattee namoonni kun nama zamana dheeraa biyya bulchaa ture ka ajaja namarra takka an fudhatin namuu gosa gosa gosti martuu mootummaa ajaja nama birarraa hin fudhattu nama ajaja nama birarraa takka an fudhatin har'a koottaa nu jala bul jedhaniini ajaja amri itti kennanii yoo hegir hiree takka ta'an go'oon argatu gara biraatii dhageessirraa gara galee achi deebi'uun mala yoo ammoo horii hagana ga'u kana dhibba dhibbaan dhoofteen as deebi'uun tun bu'aa gooteef malee kasaaraan goon hin qabneef kasaarsine jechuudha amantii islaamata as deebi'uun harka kennatee nama jala buluun isa dureessite maree kasaaraan hin jirtu yoo akkas taate tanaafuu bakka horii dhibba tokko irraa argate kana tikfatuu qaba akka marroo lammataallee horii hagana guddaa irraa argatuuf amatu waan jabdu nagaya islaamaa nagaya muslimaa bita rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam mallaqaan jechuudha kana jechuun ikwaanii ummanni muslimaa olomaa'iin muslimaa waayee ganiimaa boojuu guyyaa sanii keessatti wal dhaban gadi maal jedhan horii guutuu akka jiruun warruma mu'allafatul quluubii kanaa kenna jedhan ummata muslimaa waraana muhaajirtootaatiif ka ansaaraa kaanii womaan kennine hayyee gariin maal jedhan akkasii miti akkanuma dubbanne kana jedhan horii guutuun kennine qooda waraanni qabu kaan akkuma nagaa qoodee harkarraa hafe kaan dabaltii nama haga tokkoo kenne jedhan dubbiin irra gadhaabattuun tana tun waan malaatii miti waan immallee fawaa hedduuf wanni kun boojuun haqa waraanaati haqa waraanaa dura taa'a waraana fudhatuu irraa hin danda'u zulmii godhuu hin danda'u tokkolleenu yoo inni fedhee sii kenne malee inni fedhee kennuun ammoo bakka takka illee hin sabanne hin jirtu sun rasuulli dhabee horii keessan kana naa dhiisaa ummata kanaa kennaa hin jenne rasuulli alayhi salaatu wasalaam ammallee horiin kenname kun harka dhibbarraa digdama sanii gadi jedhe malee irraa ol hin jiru namoonni rasuulli waa kenneef yoo mara guddate nama digdama horiisa yoo ate hasabdee laalte horiin haqni hafe harka dhibbarraa digdamaa sun hin gaya yoo akkana kan jenne taate rakkoo gurguddoo dhufaa beekaa maaliin dhufti rakkoon namni dura taa'aa waraanaa hunduu tiyya dubbiinta akka gaafa huneynii jedhee boojuu hundaa namarraa fudhatee haryaa fiitii fi fira fiitii kenna zulmii guddatu argamuu danda'a tanaafuu ikwaanii akka karaan kun hin banamneef akka ammallee dubbiin akkanuma jirtuuf wanni rasuulli qoode kun alayhi salaatu wassalaam harka dhibbarraa digdama humusa duraan amantii mootummaan qooda mootummaa qooda rasuula rabbi qooda san qoode malee qooda waraanaa kaan irraa fudhateen qoonnee jechu yeroo rasuula rabbii qoodan sahaabaan ansaarri warri qabeenni fi waan qabu hunda baase ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كربين جدين وان قبو هندا باسي أمنتي تنف لبو في باسي هوري في باسي ور هندا لنا أكمت أمة كافراك أما أمني وانا غانق ورسول ربي كنيفي نو أكمت كيسانو هم بسا المنماتي ميري دلنا يرو دلنا ما قدتش ساني قدتش سعد بن عباده رسول ربي تلفي يا رسول ربي قوستي يا أنصار إسن الدلان تجر تيرني أتي هو جنان أن اللي ولمان جر هيا ولنا يا مجدين أنصار ولي يامي في رسول ربي تيف يوس رسول ربي دبتين أنصارا لا المهم إخواني ركو ترقمي ورانا كيستي ركوتنا رسول ربي واحد وجدي تكفى zamana ittiin kennine yeroo ittiin kennine yoo rakkoon takka argamte yoosuma furmaata arguu sirra jira boriif torbaan dhufu laallaaf ifiinuu qabanooftiin jedhin rakkoon tun facaatee hegere bakka hin barbaachifne dhaquun mala dubbiin tun amma dubbii hegere dubbiin tun facaatee finqila ta'uun mala hegere osoo tun sadarkaa san hin geenne amma furmaata godhuu qabda yoosuma furmaata barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam takkaffaa lammaffaa namatti hin ergine maanguddoo goonini maanguddootti ergite wanni gariin ikhwaanii ta osoo namni qalbi'i wal dura taa'e abaluu keenna waan akkanaa sirraa dhagaye wanni kun waan jiraamoo waan jiraatii miti aboo waan jiraatii miti hayyaa dhiifama ofii ofii waliin jettan akka daqiiqaa gabaabduu keessa waan dhufu dhumuu dandayaat yoo namatti ergite dubbiin sun haga duraan guddatti fakkeenya nama tokko irraa waa dhageettee namni kun akkana siin jedhaa jedhan yoo abboo biruma dhaqxe soobbileeskee waan akkanaa dhagaye wanni kun jirti dubbii bareedduu jechileen gabaaba ee abboon jirti yaa obboleessa maaliif akkanaan jette maal tana tana tana dhagaye sanaaf akkana siin jedhe bara bootate dhageettisu waan jiraatii miti dhugaa rabbii moo ee walii galle dubbiin akkuma gabaaba dhumti yoo ammoo jaarsa nama sadi yaamte abboomee abaluu san tokkana naan jedha na arrabsu jira gandara deemee na hamata kunooti maqaa na balleesse naa arga jarri dhaqxee aboomaa abaluu kan arrabsita si'eetiin maaliin hokkana dhee akkana naan jedhaa miti dubbiin gabaabduun diqqittiin tun deemtee gaara taati osoo eega isii walitti isin fidanii walii araaramallee isiniin jedhanii qalbii walitti isin fayyidu wal shakkitanii tana rasuulli rabbi ilaalama darsii rasuulli nuu kennan yoosumatti ifumaa godhan ammallee nama tokkollee itti ergani abubakar erganii deem dubbii tana fixin jenneen rasuulli alayhi salaatu wasalaam ifumaa fixan dhuguma jirtuun fixan ammallee waa siyaasaa moggarra oofuu miti waa sodaachisuu miti waa dheertuu irra taasa'uu miti dhugumaan fixan mi akkaataa rasuulli itti fixe kana laala'a rakkoo isin mudattu hundaa bifa tanaan fixadhaa isinillee maal jedhe walitti qabanii rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam yaa macshara alansaar yaa warra ansaaraa jedhan maa qaalatun balagatnii cankum jechi an isinirraa dhagaye tokko maal jecha wahii isinirraa dhagaye wajidatun wajadtumuuhaa calayya fi anfusikum dallansu wahay na dallantanii dhagaye alam takun daallan fahadaakum allah sila isinii jallatoo kararra hin jirre ka dhagaa gabbaru rabbiin guddaan isin qajeelchee kararra isin hin keenne wacaalatan fa agnaakum allah isinii hiyyeessa waan qabdu rabbiin isin hin duroomsine waacdaa'an fa allafa allahu bayna quluubikum isinii wal lolu ka diinummaan dheertun isin jidduu jirtu rabbiin jidduu teessan araarse wal isin hin jaalachiifne قالوا بلى إيه الله ورسوله أمن وأفضل طلف قلنك ربي تيدا إيقسي ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار دبدا مي سن اللين حق أكيسناهي ما دبدا جرين قالوا بما نجيب يا رسول الله الله ورسوله المن والفضل tolaaf arjummaan ta rabbiiti ta rasuula rabbiiti maaluma dubbanna jedhaniin qaaluu amaa wallaahi law shi'tum laqultum osoo feetaniin dubbattan jedhan fasadaqtum wasuddiqtum osoo isin dubbattanii dhugaa baantanii anis isin dhuga'eessaa isinillee dhuguma dubbattan jedhan odoo jettanii jedhan ateynaa أتيتنا مكذبا فصدقناك سهي آلمني سكجب سيسة سلوغ إيسين ودونان جتني ومخذولا فنصرناك سهي آلمني سسلبسة سكبجن وطريدا فآويناك سهي أمني في الرأس درب في التسك أمني وعائلا فآسيناك سهي قفاجر قواتك كم قرموسي تاني إفسك أمني ودو جتني in dandeettan jedheen awajadtum yaa macshara alansaari fi anfusikum fi lacaacatin min addunyaa ta'allaftu bihaa qawman liyuslimuu horii diqqaa kana gorora hori'i ka ummata amantiin qalbiin seenin iimaana isaaniitiin binne nagaya muslimaatiin binne horiisaniif dallantanii jedheen wawakaltukum ilaa islaamikum اسم بتان بربادا جلني ما نقبدني ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم يو قست هندو قال فرئي وفتي قلتين كيس الرسول ربي تنقلتا قوني أمتا هري قوني كيس الرسول ربي تكن جالت جلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله فوالذي نفسي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار أصو هجران جرات شباتي أنما أنصارا تقتهجا ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار يو أمتا فأنصار غرغر بهاني كراتك أنصار غوري عالم نكون كراتك سين أن كرا أنصارا بهجنا اللهم ارحم الأنصار يا رب أنصار رحمة قول وأبناء الأنصار إجولي أنصاراتي رحمة قول وأبناء أبناء الأنصار هرتي سانيت يا رب رحمتك قول يدا يوس هندي ساني أكجرون بوي إلمنا ما بوي إيه إيه إيه كأنا مو والسلامة ولرت بوي يوس مال جدا رضينا برسول الله قسما وحظا qoonni keenya rasuula rabbii tahuu jaalanne jedhan agasii addaan galan mushkilaan hagasumatti dhumte jechuudha haga nagaa insha allah barumsitti aanu keessatti yoo rabbiin guddaane jedha achirratti fufna haga barumsan keessatti wal geennu والله سبحانه وتعالى أعلم